iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda muramutse neza nshuti mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika uyu munsi ni kuwa gatatu itariki mirongo irindwi y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na federike nkurikije ateramije ibiganiro vy'umunsi tubayeho nabi cyane jewe njya ndaturatura aho ndari n'umunsi siho ndari ejo ariko twe turizeye imana ko ibizohera uyu ni umwe mu banyagihugu avuga ku ngaruka mbi z'uruhagarara rwa politike rumaze igihe kirenga umwaka iyi nkuru hamwe n'ayandi makuru yerekeye burundi arimwo ikiganiro twagiranye na leonard nyangoma yahora arongoye umuhari senarede turazigaruka ko mu kanya kari imbere reka ariko dutangwe ku makuru avugwa hirya no hino tujye gushikirizwa na mugenzi wacu edi rwema mwanamusereza edi umwanya ni wawe udushikiriza amakuru waduteguriye
mwaramutse frederic mwaramutse namwe inshuti mwese muduteze amatwi leta zunze ubumwe za amerika zatangaje ko zishimishijwe n'uko ibiganiro bidakumira bihuza abarundi bigiye gusubukurwa itangazo dukesha umuvugizi wungirije wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga mark tona rivuga ko amerika ishimishijwe n'icyemezo cy'umuhuza benjamin mukapa gitumiza ibiganiro ku matariki ya kabiri kugeza ku ya gatandatu y'ukwezi kwa gatanu mu mujyi wa arusha uri mu majyaruguru ya tanzania mukapa wigeze kuyobora tanzania niwe watowe n'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa afurika y'uburasirazuba kunganira perezida yoweri kaguta museveni wa uganda muri iryo tangazo tona avuga ko amerika izakomeza gufasha ibiganiro bihuza abarundi kuko isanga aribwo buryo bwiza bwo kugarura amahoro n'ituze mu burundi leta zunze ubumwe za amerika zirasaba abo bireba bose kwitabira ibyo biganiro nta mananiza abayeho iryo tangazo rikomeza rivuga ko inzira y'ibiganiro ari ngombwa muri ibi bihe bikomeye igihugu cy'u Burundi kirimo nyuma y'umwaka mu Burundi havutse ibibazo bishingiye kuri politike abantu barenga magana ane bamaze gutakaza ubuzima abandi bagera kuri kimwe cya kane cya miliyoni bahunze igihugu cyabo itangazo rya minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika rivuga kandi ko amerika ikomeje kwakira amakuru y'ubwicanyi bwiyongera burimo urupfu rwa generali atanazi kararuza kwica urubozo abantu baburirwa irengero gufata abagore ku ngufu no gufunga abantu bitemewe n'amategeko bikorwa n'inzego z'umutekano zifatanyije n'urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi ruhabwa intwaro amerika irasaba ko ubwo bwicanyi buhagarara maze ababugizemo uruhare bagahanwa leta zunze ubumwe za amerika zikomeza zivuga ko kuba umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha avuga ko agiye gutangiza iperereza ku byaha bikorerwa mu burundi bikwiye kubera isomo abakora ibyo byaha n'abafite uwo mugambi hano muri leta zunze ubumwe za amerika mu ishyaka ry'abarepubulika umuherwe donald trump niwe watsinze leta zose eshanu zari mu matora kuri uyu wa kabiri yo guhatanira kuba kandida w'ishyaka mu matora y'umukuru w'igihugu trump yatsinze amaleta trump yatsinzemo ni pennsylvania maryland connecticut rhode island na delaware trump ariko aracyahanganye n'abandi bakandida babiri aribo senateri ted cruz na guverineri wa leta ya ohio john kasich baza inyuma ye cyane ariko kugeza ubu nta n'umwe muri bose uko ari batatu wari wagira amanota ahagije ku buryo ariwe wazimikwa n'ishyaka nka kandida waryo matora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika azaba mu kwezi kwa cumi na kumwe gutaha mu ishyaka ry'abademokarate hillary clinton yatsinze leta enye kuri eshanu arizo pennsylvania maryland connecticut na delaware uwo bahanganye senateri bernie sanders atsinda leta imwe ya rhode island hillary clinton ari imbere cyane ku buryo atangiye kwizera ko ariwe ushobora kuzaba kandida w'ishyaka rye ry'abademokarate visi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yemereye minisitiri w'intebe w'igihugu cya georgia georgie Kvirikashvili ko Amerika izakomeza gufasha icyo gihugu mu mpinduka kirimo gukora mu bijyanye na politike n'ubukungu bw'igihugu itangazo ryasohowe n'ibiro bya Biden rivuga ko Amerika izakomeza gufasha kandi inzego z'umutekano n'igisirikare cya Georgia mbere yaho minisitiri w'intebe virikashvili yari yabwiye ibiro ntaramakuru by'abanyamerika associated press ko igihugu cye gishize imbere gutegura amatora azaba mu mucyo n'ubwisanzure mu mpera z'uyu mwaka ishyaka rye rizaba rihanganye n'iryahoze n'iry'uwahoze ayobora igihugu Mikhail Saakashvili watsinze watsinzwe mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri minisitiri w'intebe wa Georgia yatangaje ko igihugu cye gikomeje kuzahura umubano muri politike n'ubukungu n'igihugu cy'uburusiya nyuma y'intambara y'iminsi itanu yasize uburusiya busambuye bikomeye inzego z'umutekano za Georgia muri sudani y'epfo riek machar yagarutse ijuba kuri uyu wa kabiri amaze kuhagera yahise arahira yimikwa mu mirimo ye ya visi perezida wa mbere wa repubulika mu ijambo rye muri uwo muhango perezida salva kiir yavuze ko we na machar bagiye kwihutira gushyiraho guverinoma y'ubumwe nk'uko iteganyijwe mu masezerano y'amahoro naho machar yavuze ko nta mananiza azashyira ku mukuru w'igihugu Riek Machar yahoze n'ubundi ari visi perezida wa repubulika mu kwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu perezida Salva Kiir yaramwirukanye kuri iyi mirimo mu kwezi kwa cumi na kabiri kwakurikiyeho Machar yatangije intambara yagejeje ku masezerano y'amahoro mu kwezi kwa munani gushize intambara yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi ituma abandi barenga miliyoni ebyiri baba impunzi Riek Machar yari amaze icyumweru kirenga yanga kugijuba kubera ikibazo ku mubare w'abasirikare be n'intwaro intwaro z'aho bagomba kumurinda amaherezo yemerewe abasirikare bagera kuri magana abiri mu ntwaro zabo harimo za mitrayeze cyangwa machine guns makumyabiri n'imbunda zirasa grenade za rokete
urakoze edi ku makuru heje kudushikiriza nyuma y'umwaka habaye imyirekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya perezida pierre nkurunziza haracara abantu babayeho mu kinyegero batinya gufatwa n'abajejwe umutekano muri icyo kiringo cy'umwaka onu ivuga ko abantu barenga amajana atanu bishwe mu gihe abandi bihumbi amajana abiri na mirongo irindwi bahunze igihugu yaba leta canke abatavuga rumwe nayo canke inshuti z'uburundi bose bemeza ko umuti uzova mu biganiro bidakumira ni inkuru ya mugenzi wacu yarawoje wiri kaneza bitaratangura twari tubayeho neza umuntu yaratembera nkava mu ikaratimba nkaja mu yindi nidegemvya ariko ubuye sinshobora kuva hondi aho ndaye no munsi siho ndare ejo uwo ni umwe mu bantu basigaye babayeho ubuzima bwo kubundabunda kubera batinya gufatwa n'inzego z'umutekano bagirizwa imigumuko bitewe n'uko baroye mu mabarabara biyamiriza ikiringo ca gatatu ca perezida nkuru nziza avuga ko abayeho nk'imbohe nshirahise abana bashika nka batatu canke bane ariko nk'ubuye ndashaka kumara indwi zibiri ntabonye n'umwe bamwe tukavuganira kw'iterefone urumva uri umuntu w'umushinga nawe udashobora gusumira abana wumva atakamara amazi nta manza na zimwe tujamo na ruguru ntitukijayo n'ababyeyi ntibazi ko tukiriho tubayeho nabi kubera kare warawidegembye ukabura umwidegembyo ukabura umuyaga ukabura bene wanyu aho twatuvugana benshi bakaba barahunze abandi barapfuye abandi bapfunzwe bakora akamara amazi tubayeho nabi cyane jewe njya ndaturatura aho ndaye n'umunsi siho ndare ejo ariko twe turizeye imana ko ibizohera cyo kimwe nawe uwo musore yemeza ko atakazoza abona kuko asigaye aba mu mwobo nk'ifuku jewe ndaturatura misi yose nturatura singira aho ndara aho ndi nama ninyegeje je nitavye akamo ko kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu nico gituma rero kugeza izi saha umuntu ari mu nzu aguma yinyegeje kubera ugiye mw'ibarabara baca bica bafashe barica bafashe barica n'upfunzwe ntavayo baranyuruza urumva niwe umuntu aguma agira ubwoba akaguma yinyegeje nawe ntakazoza mbona biguma muri uko akazoza ejo nzopfa ngiye habona campfa ntibikunda ko nk'akazoza n'ubwaba co kimwe n'abandi batari bake binyegeza kubera bari mu biyamirije ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu leta yarahumurije ko abantu bataroye mu byo guhungabanya umutekano borema iyo mvugo ntinyura na gatabo yega ubuzima bw'aba bantu bwahindutse kuva ku itariki ya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kwa kane umwaka uheze aho haba ikoraniro kaminuza ry'umugambwe sendede efudedi pascal nyabenda umukuru wawo niwe yari arihagarariye twagira rero dutangarize abarundi n'amakungu tutari kumwe hano aho icyo gikorwa caba yuko umugumyabanga ashize imbere y'abandi kugira ngo aze yitoze ku giti cy'umukuru w'igihugu ku izina ry'umugambo cndfdd ari umugumyabanga petero nkuru nziza
izo mpundu n'amashi byakurikiwe n'amasinzi y'abantu biyamirije ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu inzego z'umutekano ntizabihanganiye
ingo niba turase muga ntibazotumara tuzobaho tuzobereka yuko tuzirinda kandi nabone bamenye yuko benshi bavuye mu ishamba bariko barondera ubwigenge bwabo baraburose ubu bashaka kutwicarako naho umuntu yopfa twebwe twariyemeje ko tuzoguma tubandanya kutwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu kidahuye n'amategeko niyo mpamvu tuzoguma tubandanya naho hosigara umwe azobandanya yigaragambya imyiyerekano ishushe inyuma y'indwi zibiri amabarabara ya bujumbura bogaboga abatavuga rumwe n'ubutegetsi ku igenekerezo rya cumi na gatatu ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu gihe perezida nkurunziza yari mu rugendo rw'akazi muri tanzania harageragejwe ihirikwa ry'ubutegetsi perezida petero nkurunziza arabogojwe mu mabanga yiwe y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi leta y'u Burundi irahagaritswe mu mabanga yayo umukuru wa komite nkuru yo gusubiza iteka igihugu na bene cyo generale major niyombare godefroy murakoze inyuma y'iminsi ibiri abashatse gukombora perezida nkurunziza bamwe barahunze igihugu abandi batabwa muri yombi mu nyuma hahavuye hatunganywa amatora abatavuga rumwe na leta bayisokoyemwo amakungu n'akarere bemeje ko aya matora atatunganijwe ku buryo bwemewe ariko umugwi seni warahaye amajwi abikuye mu matora pierre claver ndayicariye arongoye seni arasigura icabitumye abagiye muri iri higanwa ni munani kuko nta muntu yagiye mu ihiganwa twebwe muri seni yatwandikiye abicishije mu nzira y'amategeko atubwira ko yavuye mu ihiganwa nico gituma twabahaye amajwi nk'uko abenegihugu bayabahaye bamwe mu bahawe ayo majwi ntibayapfishije ubusa akarorero na ka gaton rwasa arongoye fnl yigenga amatora yarabaye abantu bose barayiyamiriza n'uyu munsi n'amakuru bose baravuga ati amatora yabaye siyo muri ibyo bitari byo abanyagihugu bari n'ibyo bavuze bari n'ibyo batumye barasabwe yuko baserukirwa none uyu munsi tubimye ubwo burenganzira bwabo hoho hari icyo twaba turi ko turabafasha si ukwisubira ko none uyu munsi ayo majwi yabo tuyaterero mu gisanze hanyuma ntimwibagire mbega muri politiki y'u Burundi ibintu byifashe gute ubu ntabariho boca babitarukirako amatora yose harimo n'ay'umukuru w'igihugu yatsinzwe n'umugambwe CNDD FDD kuva hagati mu kwezi kwa gatandatu hatanguye kumvikana urwamo rw'amasasu hari n'ibitero byaba ku murango ryaka ibyo bitero byasize amarira mu miryango ayo marira umushikirizamanza kizigenza arafise abayegeka ko ubu bwicanyi bwica umuntu umwe umwe ibi bintu byo gutera amagrenade hirya no hino haba hafi y'ahantu abantu bategera amamodoka haba hehe turafise ivyemeza yuko ari ibintu vyateguwe na bamwe bari bateguye ihirika ry'ubutegetsi aha valante bagora ikunda ntahuriza na charles nditije umwe mu ndongozi z'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi atahunze igihugu ivyo umuntu afise ubwenge afise amaso yo kubona nta muntu n'umwe avyemera kuko iyo umuntu ariko aranira agateka kiwe ntaba ariko aragumuka ntaba ariko aratera umudurumbanyo bose amakungu akarere bose barabona neza na neza yuko ico kingo ca gatatu ca nkuru nziza yihagiye ariyo nkwezi y'amarere imbonerakure y'abapolisi abasoda biwe nibo bateba batongora none ko tugira tuti nihaze abantu baza kuja hagati ko wumva bahagarikire uwo mutekano nihaze abantu bahinga baze gutohoza barabe abariko barakora amarorerwa bari bo akanana nuko azi ibyo ariko arakora naye handi yaba yagira ati naba biyamirije ikintu ca gatatu bariko barica bariko batera umudurumbanyo mu gihugu yogira ati nyabona nyabona mwamakungu muri aka karere nimuze murabe abagizi ba nabi mugabo ivyo byose yaravyanse mbere nabo bariko barabibona ntibikira agaseseshwa rumuri neza na neza turazi yuko ubutegetsi bwa nkuru nziza aribwo buriko buratema buratongora nta n'umwe atabizi uko iminsi yagiye irengana leta y'u Burundi yemeje ko abayiteye ingorane atari abarundi gusa mbere mbere perezida nkurunziza yabisiguriye ban kimun agendera urundi mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka twanavuganye izindi ngorane zijaye no mu karere twavuze igihugu cy'u rwanda ukuntu gituraniye nabi twavuze ko dufite ibimenyetso ibyemezo by'uko badufasha naho nyine kugira ngo iyo nyifato bayireke abanyarwanda nabo baturane neza kuko tubanye kuva kera mu kwezi kwa cumi na kabiri akanama kajejwe amahoro n'umutekano mu muryango w'ubumwe bwa afurika katanze icyiyumviro c'uko horungwa kw'inteko mvamakungu mu burundi gasigura ko hashobora kubaho nyabwoko izo nteko ziyamirijwe n'inama nshingamateka uhereye ku bayirongoye na cane cane abava mu bwoko vyavugwa ko bugeramiwe rero ndi umushingamateka yitwa nduwimana edouard natowe mu ntara ya kayanza kandi ndi umututsi pana w'imperekeza bimwe baba banga abatutsi b'imperekeza nta kuntu habayeho nyabwoko habaho niho nyabwoko ry'abatutsi ngo haguruke rero ngenda ku mana ndayize domisiyano ntibantunganya minani ubu aka kanya bagiye ngo hagarara bwuma ibyo abatutsi babonye kuri hagarara bwuma n'abantu rero ku by'ukuri bamenyereye kuryanisha abantu baciye ku majambo mwe nayo kikijyanye n'inteko nkumbure mvamakungu nibaza ko atabishino bivuga ko kiretse aho izo mwene izo nteko zigiye ziba zigiye gukereya izo reberi yahubu ubu no munsi zoshika ngaha zica zigenda muca ibitoke zibati duhagaze ngaha ntihagire usubira kuhingira bakereya de reberiyo mu bisanzwe mwe nabo umuryango wa afurika y'ubuseruko watoye perezida wa uganda museveni ngo abe umuhuza mu matati y'abarundi mu nyuma bamwongera ko uwahoze atwara tanzania william mukapa bompi baragize ingendo mu burundi hiyongera ko izindi ngendo z'ubutavana ko z'akanama k'amahoro n'umutekano ka onu umunyamabanga mukuru wa onu ban kimun ubwiwe n'abakuru b'ibihugu n'amareta bo muri afurika hari ibyo bumvikanye na leta ariko inshuti z'uburundi ziyagiriza ko atashakishira mu byo yemera tom periyero intumwa ya amerika mu karere k'ibiyaga binini ubiravye ni nk'uko dutera intambwe imbere tugasubira inyuma izindi ntambwe zibiri nizo tuvugana na leta harakindwa inkeya perezida nkuru nziza ubwiwe hari ibyo yasezeranye ko azorekura abafungiwe politiki nta na kimwe twabonye cyakozwe yaraniyemeje kandi ko hoza abarorereza amajana abiri bagateka akazina muntu gushika ubu umengo ni imikino gusa ariko baragira icyangombwa kuri twebwe ni uko hoba indorerezi ziraba ko abantu baguma bicwa abandi banyuruzwa n'ibivugwa ko abantu basinzikarizwa ubuzima bikabije turi mu gihe leta yemeza ko ifite ishaka ryo gukora ibishoboka ngo abarundi bose babe umutekano n'abahunze bagaruke ariko kandi tukabona abantu babandanya bicwa cyangwa bahohoterwa uku ni ukuvuga indimi zibiri kandi bitesha leta icyizere mu bizokurikira inyuma y'umwaka hatangwa imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca perezida nkuru nziza leta yise imigumuko hacibonekeza abantu bafatwa n'inzego z'umutekano ababurwa irengero ryabo n'ibitero biba ku murango ryaka akarorero ka hafi ni igitero cabaye kuri uyu wa mbere ku mugwa mukuru bujumbura gihitana general atanaze kararuza yahoze ari cegera c'umukuru w'ingabo zigarukana amahoro muri centre afrique nubwo haje hari ibitero bigamije abantu bamwe bamwe haraheze amezi arenga atatu urwamo rw'amasasu n'amagrenade mu makariti ya mwamwe ku mugwa mukuru bujumbura rwaracureshe inyuma y'umwaka muri oni bavuga ko abantu barenga amajana atanu bagandaguwe abarenga ibihumbi amajana abiri na mirongo irindwi bahunga igihugu umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu Hussein Dash wemeje ko hishwe abantu barenga amajana atatu na mirongo umunani nayo ishyirahamwe ya Prodash rivuga abarenga amajana atandatu Eroje Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika urunani senarede ruhanira demokarasi hamwe n'iyubahirizwa ry'amasezerano yarusha rufite abategetsi bashasha barurongoye kuva ku munsi wa mbere itariki mirongo irindwi n'itanu y'ukwezi kwa kane leonard nyangoma yahora arurongoye aravuga ikintu yibaza ko cyatumye akurwa mu kiganiro yahaye iradiyo ijwi ry'amerika tumutega amatwi icyo wamenya ni uko rujya runani senarede rugizwe n'imigambwe ni mirongo ibiri n'itanu ni ukuvuga n'ibyiyumviro mirongo ibiri na bitanu bitandukanye biragoye rero urunani nk'ubwo ko ruhuriza kuri byinshi nicyo gituma rimwe na rimwe tutahuje kuri byinshi hari n'abaje muri rurya runani baje bati tubanze twirukane inyangoma y'ibyo twarabibona tukiyumanganya mu manama arengane nagirishije mu birigi bari babazi mu nama baje batekanije ngo babanze bakure nyangoma bo hari n'abayibaza kandi hari ibintu tutahuriza ko bamwe babona yuko bikenewe ko dushiraho ngo leta yo mu buhungiro hari abo byababaje gushika n'ubu ndababwira ntibyo ntibishoboka muri ibi bihe mu burundi n'ibindi ntiwokwirirwa ndadondagura harabibaza bati ibibazo by'uburundi bizotorerwa umuti n'amakungu ba- nkababwira nti ibibazo by'abarundi ahanini eh, n'abarundi bonyene bakwiye kubitorera umuti bo ntiyaba binashoboka twebwe nyine abarundi twogiye hamwe tukiyumvikanira tugatora umuti ibibazo byacu amakungu tukayahamagara kuri bimwe tuba twishoboreye akadufasha mugabo nta gufasha utifashije mu kirundi niko bavuga abategetsi bashasha ba- bagiye kurongora urwo runani bazoshobora kurangura ivyo bintu mwebwe vyabananiye barererwa sinzi ko iyo iyo nk'iyo leta tuvuga ba- barondera bazoca eh, bayishinga eh, ntawizi eh, kuko hari n'abibaza yuko ari ibikorwa byoroshe ngira bazobishobora ngira sinzi ko bazobishira mu migambi nuko bumvise impanuro hari hari Eh, abategetsi batari bake hari abategetsi batari bake n'abarundi batari bake bavuga ko urwo runani kuva mu ntango rwari urunani rufise umugambi wo kurondera ibiti ivyo bintu i- izo njyane zibonetse muri uwo mugambi eh, zi- zirerekana ko birashoboka.
ivyo vyari vyo Eh, birashoboka kuko eh, eh, nk'ibi eh, nk'ibi byo ku- byo guhindura eh, ba- cyane cyane ivyiyumviro nk'ivyo byaduka cyane cyane iyo mm, umuhuza ag- agomba gutuma kw'ibiganiro eh, hari abibaza bati eh, twebwe eh, turongoye urwo runani eh, tukaba tuciye turongora abo tuzotuma mu biganiro ati ni ukuvuga yuko umuhuza azofata ubutegetsi abugabure abutangiye ku hanyuma uzoba ari hafi ku meza akate akate eh, kujya k'ubugari akate bunini kubera azoba ari hafi abandi baba begere gatonya hariho bamwe bashobora kuba eh, bavyiyumvira uko sinovuga rero Umuga- yuko umugambi rero ari be- umugambi eh, ari benshi umugambi Eh.
mushikana nyangoma mushikana nyangoma umugambi w'urwo runani kwari ukugabura ibiti kumwe abarundi bavuga ku- amagaburanyama oya eh, ibyo si ni- ibyo ni- ibyo ntabyo na- eh, eh, ntabyo noshira imbere yuko eh, twebwe twari twashize umugambi twe twa umugambi umugambi wari wanditswe uzi kwari ugusubiza umutamana amasezerano yo arusha ibwirizwa shingiro kugarukana amahoro n'umutekano hanyuma igihe c'amatora amatora akazoba hageze hari ituze mu gihugu leta y'uburundi ntiyemera urunani senarede kuva kera hanyuma mu biganiro amatwi adusumira ibiganiro bigiye gutangura yarusha nta mutegetsi n'umwe w'urwo runani yatumiwe ku giti cy'urwo runani ivyo ntibiteye amakenga kuri urwo runani si uvuga ko ata muntu arwemera Oh, nta n- mbega ibyo oh, nta makenga byotera eh, leta y'u Burundi eh, urabona ntiyoshobora kwemera urunani nk'ubwo uko rurayigwanya ibyo ari byo byose kuko eh, nabo nyine bagize leta baragiye mu biganiro bari mu mugambi uyo mugambi ico gihe nta- ntiwemerwa eh, n'amategeko eh, ntiwemerwa n'amategeko ariko y'u Burundi tuvuge ariko nticobuza ko ibiganiro biba eh, eh, umuntu uwo ari we wese yipfuza ibiganiro igihe bishobora kugarukana ituze amahoro mu Burundi eh, niyumvira ko ibiganiro bikenewe ibiganiro eh, vyama biriho no mu gihe c'amahoro Ah, tubanze tureke ubu eh, umunota umwe mushinga nta nyangoma ntimwishyuye ikibazo nababajije nta mutegetsi n'umwe yatumiwe ku giti cy'urwo runani ivyo bisigura iki ibyo eh, umu- umuhuza eh, yaratumiye abarongoye imigambwe yemewe n'amategeko mu burundi Eh, ivyo navyo eh, nicyo gituma nvuga bavuga ngo nta mutegetsi n'umwe yatumiwe none wumva tutatumiwe ku giti c'umugambwe wanyu Eh, jewe bantumiye ku giti ca ca ca cnddd Mu- mu- murashaka kutubwira umutegetsi yatumiye ku giti c'umurunani senarede oya ntawe nomenya nyangoma leonard umukuru w'umugambwe sendede murakoze cyane gose ku kanya maduhaye yego nawe urakoze frederico ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro amerikana cereke vyaranze leta zunze ubumwe za amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemwo ikiganiro twateguriwe na mugenzi wacu tomasa kamirindi
mwaramutse neza mu rwego rwo kungurana ibitekerezo ku matora ya hano muri leta zunze ubumwe za amerika mu byo twarebeye hamwe harimo icyo bita delegates cyangwa se intumwa za rubanda mu matora uyu munsi munyemerere tuvuge ku ba delegates bo mu rwego rw'igihugu ikaze mu kiganiro amerikana mu matora y'amajonjora ubu agikomeza imbere mu mashyaka abaturage ntibatora uwiyamamaza nyakuri yego bahitamo izina rye ariko mu by'ukuri iyo bamutoye baba bamuhaye intumwa bita delegates aba badelegates batorwa rero mu nzego z'ibanze z'ishyaka hakiyongeraho abandi baba basanzwe bafite imirimo batorewe mu buyobozi bwite bw'ishyaka n'abandi bo muri iryo shyaka batorewe ubuyobozi mu nzego bwite za leta ni nko kuvuga abo mu nzego z'ibanze za leta ba meya ba guverineri ba leta ba depite na ba senateri nyuma y'amajonjora izi ntumwa cyangwa se delegates z'ishyaka nizo ziterana noneho zikimika kandida w'ishyaka ku mugaragaro mu ikoraniro kaminuza ry'ishyaka bita convention cyangwa se kongere y'ishyaka mu bihugu bimwe na bimwe iyo kandida amaze kwimika ku mugaragaro ishyaka ryose icyo gihe rimujya inyuma noneho we n'uwo yahisemo ushobora kuzamubera visi perezida bagatangira kwiyamamaza nanone mu gihugu cyose kugera ku itora ry'umukuru w'igihugu ku munsi w'iri tora abaturage bose bahitamo uwo bashaka bakamuha ijwi ryabo ariko nanone burya komisiyo y'amatora ntitangaza ko kanaka yatorewe kuba perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ihereye ku majwi y'abaturage yonyine gusa ahubwo n'intumwa za rubanda cyangwa se delegates mu rwego rw'igihugu nabo babanza gutora ijwi rya amerika ikiganiro amerikana urugaga rw'intumwa za rubanda mu matora y'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika intumwa mu rwego rw'igihugu bashyirwaho ku buryo bubiri muri leta zimwe na zimwe batoranywa na rubanda ku rutonde rw'amazina baba bahawe na guverinoma ya leta runaka mu zindi leta inteko ishinga amategeko ya leta runaka niyo ihitamo intumwa zayo nk'uko itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ribyemera buri leta igira umubare w'intumwa cyangwa se delegates bikurikije uko abaturage bayo bose bangana ibyo ari byo byose umubare w'aba delegates bose hamwe mu rwego rw'igihugu ugomba kuba ungana n'umubare w'abadepite mu nteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika ni ukuvuga abantu magana ane na mirongo itatu na batanu kugira ngo kandida yemerwe ko ari we watsinze amatora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika agomba kugira inyuma ye abadelegates byibura magana abiri na mirongo irindwi inshuti zacu ikiganiro amerikana cy'uyu munsi ntagihumurije ndabashimiye cyane rwose mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ariko imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twashikirije edi
urakoze frederic muri leta zunze ubumwe za amerika mu ishyaka ry'abarepubulika umuherwe donald trump niwe watsinze leta zose eshanu zari mu matora kuri uyu wa kabiri yo guhatanira kuba kandida w'ishyaka mu matora y'umukuru w'igihugu leta trump yatsinze ni pennsylvania maryland connecticut rhode island na delaware mu ishyaka ry'abademokarate hillary yatsinze leta enye kuri eshanu arizo pennsylvania maryland connecticut na delaware uwo bahanganye senateri bernie sanders atsinda leta imwe ya rhode island leta zunze ubumwe za amerika zatangaje ko zishimishijwe n'uko ibiganiro bidakumira bihuza abarundi bigiye gusubukurwa itangazo dukesha umuvugizi wungirije wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga mark tona rivuga ko amerika ishimishijwe n'icyemezo cy'umuhuza benjamin mukapa gitumiza ibiganiro ku matariki ya kabiri kugeza ku ya gatandatu y'ukwezi kwa gatanu mu mujyi wa arusha uri mu majyaruguru ya tanzania mukapa wigeze kuyobora tanzania niwe watowe n'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa afurika y'iburasirazuba kunganira perezida yoweri kaguta museveni wa uganda visi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yemereye minisitiri w'intebe w'igihugu cya georgia ko amerika izakomeza gufasha icyo gihugu mu mpinduka kirimo gukora mu bijyanye na politike n'ubukungu bw'igihugu itangazo ryasohowe n'ibiro bya biden rivuga ko amerika izakomeza gufasha kandi inzego z'umutekano n'igisirikare cya georgia
inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya babigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na innocent yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkunikije amakuru nayo mwashikirijwe na edi rwema mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.